kuri radiyo ijwi rya Amerika. ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu tariki cumi na zitanu z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi washington dc muri kumwe na oriyani tanga ishaka kaze mu biganiro byacu ku bijyanye n'inzego z'umutekano icyo nibaza ko ntiharagera kuri ibyo bintu bikorwa ko ku bijyanye no kugabangana ubutegetsi ikintu cyose kuba kiza guhonyanga amasezerano yarusha mu mugambi w'abadasigaye porona ntitwogishigikira uyu ni abdel gashatsi umuyobozi w'umugambwe iprona wemewe na leta avuga ko hari bimwe mu bidakwiye gukorwa mu guhindura ibwirizwa shingiro ry'uburundi iyo nkuru hamwe n'inkuru yerekeye impunzi zitahuka ziva mu nkambi y'impunzi z'abarundi muri tanzania zisubira iwabo mu burundi turazibashikiriza mu kanya kari imbere tukaba tubafitiye kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu rosine munezero amahoro neza rosine amahoro neza oriane amahoro neza namwe mwese tuzindukanye kuri radiyo ijwi rya amerika umuherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku mugabane wa afurika mu gihugu cya somaliya aho imirwi y'abaharanira agati muntu imenyesha ko ihohoterwa riciye mu gushurashuza ku nguvu rigwiriye muri icyo gihugu kandi ko abaregwa n'icyo cyaha badaheza ngo bahanwe yamara mu ntara ya puntland yarateye intambwe ya mbere mu bijyanye no kurwanya ubwo bubisha mu kugurura ibiro vya mbere bijejwe gukora amatohoza ku vyaha vyo gushurashuza ku nguvu leta ya somaliya yarasohoye yara itegeko kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze amadosiye ashika kuri mirongo itandatu n'atatu akaba ari yamaze gukurikiranwa mirongo itatu n'atanu muri ayo niyo amaze gucirirwa ibihano Salah Habib Haji Ama umushikiranganje ajeje ubutungane n'ibikorwa vy'amadini avuga ko ivyo biro bizoba bijejwe amatohoza bigiye gufasha mu gukomeza iryo tegeko bivugwa kandi ko abakenyezi benshi bakorerwa amabi afatiye gushurashuzwa ku nguvu batitura ubutungane bivuye ko ico caha gitunganywa n'abakuru mu mihanaho abantu babaye hano ku mugabane wa leta zunze ubumwe za amerika perezida donald trump yagabishije kuri uyu wa kane ko azofatira ibihano igihugu cya irani mu kwezi kuza bivuye ko kita, kita, kitubahirije amasezerano ku bijyanye n'ibigwanisho bya nucleaire yatewe ko igikumu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ayo masezerano ari hagati ya irani n'ibihugu vya rutura harimwo na leta zunze ubumwe za amerika perezida trump yabwiye amenyeshamakuru ko irani yarenze kubiri n'ayo masezerano yaciye kubiri n'ayo masezerano yavuze kandi ko mu kwezi kuza kw'icumi azoshira ahabona ingingo azoba yafashe tubutse ko ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bwa amerika bwafatiye ibihano amashirahamwe cumi na rimwe hamwe n'abantu basanzwe bashikiye ibikorwa vya irani leta irongowe na perezida trump ikavuga ko ivyo bikorwa ari ivy'akagagazo harimwo n'ibitero bikorwa biciye mu buhinga bwa none interineti vyakozwe ku mashirahamwe y'ubutunzi bwa amerika perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika we n'umutambukanyi wiwe bagendeye leta ya floride kuri uyu wa kane aho bari mu bikorwa vyo gusanura ivyasambuwe n'igihuhusi irma caciye muri iyo leta muri iyi ndwi perezida trump yabwiye abanyagihugu bo muri leta ya, ya floride ko bari kumwe muri ayo makuba yabashikiye yongeye kandi arashimira abakozi ba leta hamwe n'abo bose bakoze ibishoboka kugira bakingira abanyagihugu banabaseruke ko ico gihusi kimaze guhera mwomenya ko igihusi irma cahitanye abantu bashika kuri mirongo ibiri na batanu aho muri floride nayo mu mazinga ya Karayibe haharurwa abashika kuri mirongo itanu basize ubuzima muri ico gihuhusi igisirikare ca korea y'epfo hamwe n'ubuyapani vyatangaje ko hari ikigwanisho ca misile kitamenyekanye cateho kivuye i pyongyang ku murwa mukuru wa korea ya ruguru mu gitondo co kuri uyu wa gatanu iyo misile bivugwa ko yarenganye izinga ry'ubuyapani rya hokkaido imbere y'uko igwa mu ibahari pacifique ubuyapani bwaciye bwihutira gutera ivyatsi ico gitero bwongera burasatira korea ya ruguru bukoresheje amajambo akomeye umuvugizi mukuru w'ubuyapani yavuze ko batazosubira kwihanganira ibikorwa by'agasotoro by'urutavana ko bikorwa na korea ya ruguru abategetsi ba leta zunze za amerika bamenyesha ko bakiriko barihweza neza ibijanye n'ico gitero akaba ataco baravuga gushika ubu kuri uyu wa kane imbere y'uko ico gitero gikorwa perezida donald trump akaba yari yabwiye abamenyeshamakuru ko bariko barakorana n'igihugu c'ubushinwa yamara nta vyinshi yashikirije kiretse ko ata mutekano uzohungabana ku banyagihugu ba amerika muri iraki hakozwe igitero cyakoreshejwemwo inkoho n'amabombe yaratezwe mu modoka gihitana abantu bashika kuri mirongo itanu mu mpanuko bw'icyo gihugu abarenga kuri mirongo umunani nabo bakomerekeye mu bitaro mu bitero nako biri hafi ya nasiriya ku mugwa mukuru w'intara ya dikar abo barwanyi biturikije ko ibisasu mu nzu y'uburiro imbere y'uko umwiyahuzi akora igitero akoresheje imodoka yari itezwemwo igisasu kikaba caturikiye hafi y'ikirindiro c'abajejwe umutekano gushika ubu nta murwi n'umwe wari bwiyitirira ico gitero ni mu gihe umuhari wa leta ya kisilamu ukunze kwirata ibitero biba vyahitanye abantu benshi mu bayisilamu b'abashiyite aho muri iraki mwamenya kandi ko abashiyite ari bo benshi mu ntara ya dikar iri ku birometero bishika ku majana atatu na mirongo ibiri uja mu manuko bushira uburengero bw'umurwa mukuru wa iraki i bagdad
harakoze mugenzi wacu hozine munezero dushikirije aya makuru avugwa hirya no hino ku isi ubonaho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi nyuma y'amezi atandatu umugwi washinzwe n'umukuru w'igihugu kugira wige ingingo zohinyanyurwa mu ibwirizwa shingiro imigambwe itari mike yemeza ko uwo mugwi utigeze uyegera kugira itange intererano yayo uwo mugwi ikiringo cya mbere wahawe urangira kuri uyu wa gatanu ariko perezida nkuru nziza yaramaze kuwongera ayandi mezi abiri inkuru ya mugenzi wacu yoroje uwiri kaneza jean claude karerwa ndenzako umuvugizi wa perezida nkurunziza yabwiye ijwi rya amerika ko umukuru w'igihugu yamaze kwakira raporo ya mbere y'umugwi w'abantu cumi na batanu yagenye haraheze amezi atandatu kugira ngo bige ingingo ziri mu ibwirizwa nshingiro zikeneye guhinyanyurwa iki cegeranya ariko ntawurakibona atari uwo cahawe muri ico kiringo uwo mugwi wari umaze ukora abanyepolitike n'imigambwe batari bake bemeza ko batigeze bahamagarwa gutanga intererano yabo mugabo zabinani imigambwe n'abigenga bose baganiriye n'ijwi rya amerika bemeza ko hari zimwe mu ngingo ziri muri iryo bwirizwa zikwiye guhindurwa aloyize baricako umukuru w'umugambwe hanake n'umwe muri abo ibwizo nshingiro si biriya n'ukuri kose ibihugu byose bifite uburenganzira bwo guhindura ibwizo nshingiro ariko ingorane zo ngaha murundi nuko rya bwirizwa ryacu dufise ari bwirizwa ryabonetse habanje kuba umwumvikano abarundi baganiriye ni ukuvuga ruko ari ubwizo nshingiro abarundi bonyene baganiye gushikaho bumvikana ingingo zojamwo n'ubu rero bibigenze nk'uko abarundi bakaganira ni ukuri ntacobuza ko ibwirizwa nshingiro rihinduka bivuye ku byo abarundi bonyene bumvikanye abarundi bose ni ukuvuga hagizwe inama mbere haboneke n'amahoro n'umutekano n'izi ngorane zihari zihave mu byohinduka byose nazo none mubona arongoye parena asanga atamugwi n'umwe w'abarundi wari ukwiye gukumirwa hari abibaza ngo uyu mugwi ni mutonya ngo urya ni munini ngo kuyu uye abenshi bavuze uko ngo birakwiye kari akaryo rero ko twari arusha ko twosubiramwo abantu bose imigwi yose ikabisubiramwo ikaraba ibwirizwa shingiro rijanye n'amasezerano yarusha kuko nta n'umwe atayemera n'uwoba atayemera kari akaryo kuvuga ati sindayemera ati igituma ni iki kibujije igihugu gutera imbere mu bafite ibyo batemera harimo ubwoko bw'abatwa vitale bambanze umwe mu ncabwenge za mbere z'abatwa akaba yigeze kuba n'umukenguza amateka izo shingiro rihari kuva rishingwa bava iyo arusha twamye tuvuga ko ririmo amahinyu na cane cane ko iryo bw'izo shingiro ryerekana neza ko umugwi w'abatwa umengo se abarundi bakwijije amategeko ko bandikamwo ko abazoserukira abandi mu nzego z'igihugu canke mu kurongora uburundi hazoba mirongo itandatu kw'ijana by'abahutu na mirongo ine kw'ijana by'abatutsi bikerekana neza ko umugwi wacu w'abatwa umengo ntituri abarundi dukwijije mbere twibaza ko niba ritari bwahinyanyugwe ko hoba hari hararenze umugambwe y'iprona uturukamwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu nawo urabona ivyo abarundi batohirahira ngo bahindure ubu abere gashatsi umukuru wa iprona ahantu uvuga nko ku bijyanye n'inzego z'umutekano rezekiribure da rekodo defanse do sekirite icyo nibatsa ko ntiharagera ko ibyo bintu bikorwa ko ku bijyanye no kugabangana ubutegetsi dufatiye ku barundi ingene bameze aho naho nyene twibaza ko ikintu cose kuba kiza guhonyanga amasezerano yarusha mu mugambi w'abadasiganiye prona nitwogishigikira ntiruhinyanyugwe mu ntumbero yo kwikwegera ko kwibungira ko k'umugambwe uyu canke bwoko ubu canke buriya kugira iyo migwi yose ibane mu mahoro urunani mizero y'abarundi ruratanga kimwe mu kitoko mwakomwa leopold hakizimana umwe mu bashinga amateka b'urwo runani amasezerano yarusha bene bwiza nshingiro bari bavuze yuko ibiringo by'umukuru w'igihugu byaba bibiri je nkibaza yuko batihenze kuko bari bafatiye ku vyo babona haba mu bihugu duhereranye birimo demokrasi haba no ngaha iwacu burya demokrasi by'ukuri ntwa rusangi birafise ikisigura gusabikanya ubutegetsi ubutegetsi rero hatabi ivy'amamanda vyaba buguma mu minwe y'umuntu umwe canke y'umugwi wa politiki ya demokrasi twe nitubona yuko yo biriko bibahirizwa umuperezida akagira amanda zibiri hakabisa uwundi ntibisigura yuko umugambwe wiwe uba ugiye ku ruhande utsinze bigenze mugabo no mu mugambwe hagati harakeneye yuko haba kuza haraba ibisabisikanya by'abategetsi tukabona yuko vyotuma demokarasi ariyo nka rusange ishinga imizi baricako nawe hari ibindi bintu yibaza ko vyataye igihe duhereye nk'uku urabona ko habaye amatora hacaba ingorane nk'ubu turiyumvira ko seniyo kwagugwa hakajamo abantu benshi ku buryo ibase ni nziza idasubira gutera amakenga nk'ubu urabona igihugu kugira ngo gitere imbere gifise inzego nyinshi zidakenewe zagiyeho kugira ngo igihugu kibyuke ko cari mu ngorane ivyegera bibiri vy'umukuru igihugu ntibikenewe inama nkenguzamateka nkajya kuri twebwe je ndabona ko idakenewe kuko hari amateko meza igihugu kimeze neza umushikiranganji wa mbere cyangwa inama nshingamateka zirakwiye kuko bagira umurundano w'inzego zitwara amahera y'abanyagihugu umugwi ukwiga ingingo zohinyanyurwa mu ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi wari wahawe ikiringo c'amezi atandatu congerwa rimwe gusa ikindi c'amezi abiri ubu aya mezi abiri wongewe niyo ya nyuma uwo mugwi ugizwe n'abantu cumi na batanu bari mu banyepolitike abava mu mashirahamwe yigenga uwuserukira abatwa n'urwaruka hamwe n'abo muri leta eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika tuve mu burundi tuje mu rwanda mu karere ka nyabihu hafi y'ishyamba rya gishwati haravugwa ubusuma bukomeye burimwo ugukubita no gukomeretsa abantu mugenzi wacu claude ganza munyamagana aradushikiriza iyi nkuru twumvise bakubita gusa ariko umugenzi wanjye yambwiye ngo abonye ari batatu imbere ye bahita badukubita inkoni z'imitwe gusa turyama aho ngaho patroli y'abasirikare ntiyaje kuhaduka uyu ni bwana mutabazi umwe mu bo twasanze arwariye mu kigo nderabuzima cya bigogwe arasobanura uko we na mugenzi we bakubiswe n'abantu ubwo bari mu nzira bataha bavuga ko ubwo bari bageze ku mashuri ya eav hafi neza y'ikigo cya gisirikare cya bigogwe abantu batazi baba bahutsemo n'inkoni barabakubita ni mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuwa mbere w'iki cyumweru twabasanze ku mutwe bagifite indodo n'ibipfuko ariko mugenzi wa mutabazi we ntiyabashaga no kuvuga yari yabyimbaganye mu mutwe no mu maso twaganiriye gato na mutabazi ndetse n'uwari urwaje mugenzi we bavuga ko ababakubise bana bambuye badukubitiye icyarimwe baradukubise badutwara amafaranga ibihumbi mirongo irindwi na telefone nta nabo twabashije kubona ntabyo tuzi kuko tutabamenye bari babiri uriya mwari hamwe mujyana bahuye n'abagizi ba nabi bavuye ku kazi batashye nka saa tatu bahura n'abagizi ba nabi babamerera nabi wowe ntacyo bamwambuye baramwambuye bamwambuye iki baramwambuye amafaranga angahe nubwo ko bashobora kuba baramwambuye nk'ibihumbi ijana twasaba ko inzego zishinzwe umutekano zakongera wenda zikongera umwete muri gahunda yo gucunga umutekano kugira ngo barebe ko bahoshya- bahashya bu- ubugizi bwa nabi ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima cya bigogwe buvuga ko buri cyumweru cyakira inkomere cyane cyane ku munsi isoko ry'inka rya bigogwe riba ryaremye uyu ni muganga antoine kanyamanza ukuriye serivisi yo kwakira inkomere no komora aha yatwerekaga amadosiye menshi y'abakubiswe bagakomereka nayo kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cyenda gusa
iyi ni ka ya reseti setambure webure silivantere riyeka setambure tuzi urugomo urugomo urugomo hari abantu benshi mwakira bafite ibibazo dukunze kubagira bakunze kugirirwa urugomo cyane cyane buri kuwa mbere nijoro na buri kuwa kane nijoro umunsi isoko ryaremye ry'inka bakabakomeretsa bakabakubita birasanzwe buri kuwa mbere nijoro buri kuwa kane nijoro gukubita no gukomeretsa n'ibisa nk'ibimenyerewe mu mirenge ya nyabihu yegamiye gishwati nkuwarambura na kanzenze uwa kanama muri rubavu na nyange muri ngororero kuko iyo uhagenda utabura kubona abagendana ibipfuko ku mitwe bavuga yuko ari inkona ahanini bakubiswe n'abashumba umurenge wa bigogwe unagaragaramo ubujura bwo ku rwego rwo hejuru ni ibishimangirwa na bwana amiyeri murindangabo ushinzwe umutekano mu mudugudu wa bikingi yo gutabara amazu byo ibisambo byo hano biri- biri- biri- biradutse biri kuja biratabara amazu kubu n'iwanjye barahatoboye ari ku manywa baranyiba kubajyana imyenda y'umugore nta na kumwe bansigiye ikindi bakoze ni ibyo kwiba insinga z'amashanyarazi ubu ngubu hano nta buranguraga umuceri ku manywa ni ukuja kugura nimugoroba yitwikiye ijoro kugira ngo batamenya ko bwinjira ngo bakawumwaka none ubwo ntabwo ushobora kugura n'agafuka k'ibishyimbo ngo ushyire mu nzu
kere kari mu ibanga kere kukaguze bwije ubuyobozi bw'umurenge wa bigogwe bwemera ko ikibazo cy'urugomo n'ubujura gihari buvuga ko hari ingamba zafashwe zo kugabanya ubugizi bwa nabi kuko gucika byari ikidashoboka nk'uko umuyobozi w'umusigire w'umurenge wa bigogwe madame nyirakaronkano francoise abishimangira nyuma y'uko tumara kubimenya mu gitondo twakoresheje inama y'umutekano kuko twabonaga ni ibintu bigenda biza bigenda bigaruka bigaruka duhamagara ubuyobozi bw'utugari duhamagara ubuyobozi bw'imidugudu n'abashinzwe umutekano ba daso twari turi kumwe dufata ingamba z'uko noneho amarondo yakazwa cyane niba hari aho biraraga bagera bakicara bakwiriye kuzunguruka cyane kugira ngo icyo kintu cy'urugomo ndetse n'ubujura bibashe kugabanuka dore ko bitanacika aho abantu bari ibyo bintu ntabwo byabura ibibazo nk'ibi zimwe mu mpamvu bikekwa ko ari intandaro y'ubujura n'urugomo rugamije kwambura harimo kuba mu gace ka bikingi gatuwemo n'abantu baturutse hirya no hino batagira aho bahinga cyangwa ikindi cyose bakora bikaba byabasunikira kwiba ubuyobozi kandi buvuga ko kuba igice kinini cyakorerwagamo ubuhinzi muri gishwati bigahakaza amagana y'abaturage bahingaga ababagara n'abikoreraga ibirayi byarahagaze abo bose bagasigara ntaho guca inshuro bagira nabyo ari indi ntandaro icyakora ntibwemera ko haba hari inzara muri aka gace nubwo bushimangira ko umubare munini w'abagatuye ntaho guhinga bafite cyangwa kandi kazi kabaho ibibabeshaho claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ahadi ijwi ry'amerika
bakunzi b'ijwi rya amerika guhera kuwa gatandatu tariki cumi n'esheshatu y'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi hazaba impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru y'iminota itanu yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo azaba ahagaze abari bamaze kumenyera kumva ayo makuru tubasabye kutwihanganira naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'irindwi za mu gitondo kuwa gatandatu no ku cyumweru azasimburwa n'amakuru yibanda ku karere k'ibiyaga bigari ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byo bizakomeza uko bisanzwe
tuve mu rwanda dusubire mu burundi imiryango ijana na mirongo ine n'itandatu igizwe n'abantu amajana ane barenga bahora mu ikambi y'induta mu gihugu cya tanzania ejo ku munsi wa kane yaratahukanye mu burundi yakiriwe mu ikambi y'imfatakibanza y'igatara muri komine mabanda y'intara ya makamba bamwe mu bahungutse babwiye ijwi rya amerika ko banejejwe n'uko batahutse kuko aho bahora bari bari babaye mu buzima budashimishije ni inkuru ya mugenzi wacu cresi munezero
ayo n'amashi abahungutse bariko barakiriza bari baje kubategera mu ikambi y'imfatakibanza y'igitara muri komine mabanda y'intara ya makamba umuruho n'inkungugu nivyo vyaboneka kuri abo barundi majana ane na mirongo inani na batandatu inyuma y'amasaha yaba batanu bari bamaze mu rugendo rwabakuye mu ikambi y'induta muri tanzaniya gushika mu ntara y'amakamba aribo bahunze bava amakuru twakuye mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi hcr ni uko abenshi bahunze bavuye mu makomine ya kayogoro na nyanzarak hakaba hari mu bihe by'amatora yabaye mu bibiri na cumi na gatanu bamwe muri abo bahungutse bamenyesheje ko banezerejwe no kubona basubiye mu gihugu c'amavukiro ngo kuko aho bari mu ikambi y'impunzi y'induta bari basigaye babayeho mu buzima bubi nko ku kasweki wanjye nari imaze ikiringo cy'amezi umunani muri nduta hanyuma tukaba twari tuhabaye nabi nabi kubera ibyo kurya baduha iby'ukwezi bigaca bimara iyinga zibiri tugaca tumara izindi yinga zibiri dushonje abana bakama batubitse umukanda mu nda none numva nezerewe kubona ngarutse mu gihugu cy'u Burundi ndapfuma nze ndarima nze ndaronka utwo nza ndagaburira abana iyo muri nduta nta n'agashambara baduha twari tubayeho uko nyene abana agahuzu twagiye bafise n'ubu niko bafise ndarushe kandi naho ndushe ko nshitse mu gihugu cy'amavukiro ndaruhutse Lorioz Berahino umuyobozi mukuru mu bushikirangaji bw'intwaro yo hagati ajejwe kwa kwakira impunzi no kuzisubiza agateka yahaye ikaze abo bahungutse abasaba kwijukira imirimo yo kwiteza imbere kugira ntibategwe n'ubukene yongeye kandi arababwira yuko vuba bose baja no mu makomine bahunze bavamwo abaje imakamba komine murarayo abaje imabanda mwashitse murarayo abashitse murarayo abazoshika ejo ni nyanzarake navugizo kayogoro abo bararaha tuzobatwara ejo habona abo bahungutse basabye leta y'u Burundi kubafasha mu kubaronsa imbuto n'ibindi bya nkenerwa kugira ngo bashobore kwibeshaho ngo bobafashiriza kandi n'abana bahungutse muri iki gihe umwaka w'ishure ariho wari ugitangura nifuza ku- yuko mwodushikana mu mihana nk'ubu harageze kurima agatasi turosheka turima agatasi mwodufasha nk'akabuto ko gutera reka nyene kugira ngo natwe turonke ico tuza turifashisha mukadufashisha nyene n'utundi twaba dukeneye abaserukiye ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR nabo bahaye abo bahungutse imfungurwa zizoba amaze amezi atatu ku muntu ibihumbi mirongo indwi ku muntu akuze na mirongo itatu na bitanu ku mwana ihema hamwe n'ibitenge abo bahungutse amajana ane na mirongo ine na batandatu bavuye mu ikambi y'induta bakurikiye abandi majana abiri na mirongo ibiri batahukanywe mu ndwi irangiye bakaba bakiriwe mu ntara ya Ruyigi ivyo byose bikaba vyabaye nyuma y'imibonano abategetsi b'u Burundi n'abo mu gihugu ca Tanzania bagiraniye mu ntumbero yo gufasha impunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania guhunguka Christine Munezero mu mabanda ijwi rya Amerika dukubitire mu buganda i kampala muri uganda hariko harabera inama y'abakuru b'ibipolisi biva mu bihugu cumi na bitatu bihurukiye mu ishyirahamwe rihuza abakuru ba polisi mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga binini muri iyo nama bariko barigira hamwe ibibazo bijanye n'ivyaha bijabuka imipaka no kurabira hamwe n'ukuntu bobandanya kubigwanya umunyamakuru wacu inyatusi bahizi yarishikiye aho iyo nama aradushikiriza iyi nkuru kimwe mu bintu bikomeye iyi nama yagezeho ukurikije umukuru w'igipolisi cya uganda jenerali kare kayihura ni ukwinjiza igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yabaye igihugu cya cumi na kane muri ubu bufatanye kubera ko ari igihugu gihanye imbibe n'ibindi bihugu bine bigize ubu bufatanye kandi abagizi ba nabi batandukanye akaba bifashisha ubutaka bwa kongo bikagira ingaruka ku baturanyi bimwe mu by'izi nzobere mu by'umutekano zasuzumaga muri iyi nama ni ibyaha bikomeye cyane ibihugu byose bisangiye hamwe usanga ko abagizi ba nabi bamara kubikora mu gihugu kimwe nuko bagakwepa ubutabera bahungira mu kindi uwungirije umukuru w'igipolisi mu gihugu cy'u Burundi Bizimana Godfrey yatubwiye bimwe muri ibi byaha ubu rero twariko turaraba ibyerekeye ubwicanyi ndengambibi eh, harimo ibyerekeye abicanyi bakora ubwicanyi muri iki gihugu bagahungira mu kindi dusanga ari byiza ko twama tugira amanama kugira ngo turabe ukuntu twafata ingingo zikwiriye kugira ngo abicanyi tuba eh, tubakurikirane aho bari hose muri ibyo bihugu ariko twizera ko ingingo nyamukuru eh, turaba ibyerekeye ubusuma ubwicanyi ibyerekeye ibya cyber criminalite ubu byeze muri ibi bihugu byacu muri aka karere n'ibyerekeye la trafic des êtres humains ibyo ni byo ngingo nyamukuru twahereye kugira ngo tubihanehane ibyumviro hanyuma duce dufata n'ingingo twe n'ingamba zo kugira ngo tubigwanye muri ibi bihugu byacu dufatanye mu nda mu ijambo ry'umukuru w'igihugu cya uganda yoweri museveni ryashikirijwe abari muri iyi nama n'umwungirije edward sekandi yavuze ko mu gihe abapolisi biga ku byaha bikorerwa muri aka karere n'ukuntu babirwanya ngo ntibakwiye kwirengagiza ingaruka bitera ku iterambere ry'ibihugu ati kandi mu kazi kabo bagomba gushyira imbere ubukungu bw'ibihugu byo mu karere hamwe n'imibereho myiza y'abaturage bizimana godfrey kuva mu burundi yongeye avuga ku bintu bikomeye bagezeho muri iyi nama mu rwego rwo guhasha ubugizi bwa nabi mu karere ikintu gihambaye ngira ngo tuza kuvugana n'ibyerekeye eh, gusinya amakoro hagati y'ibihugu mu byerekeye guhanahana abagizi ba nabi ibyo bintu ntibyari bihari mu bihugu byose wasanga biri mu bihugu bimwe bimwe ariko dusanga ko mu bihugu byose byaba byiza ko hogira ingingo zifatwa kugira ngo hasinywe amakoro ahuze ibihugu ashobora gufasha kugira ngo umwicanyi yakoze icyaha mu gihugu runaka agahungira mu kindi afatwe hanyuma asubizwe muri cya gihugu yakoreyemo icyaha ahanwe n'inzego z'ubutungane ko nk'uko bivuze eh, la republique democratique du congo ihana imbibi n'ibihugu bine harimo uganda eh, u rwanda uburundi na, nu- na tanzania ibyo ni ibihugu bigize eyapuko ubu rero tumaze kumvikana iyo repubulika demokaratike di kongo ikinjira muri eyapuko bizuba akaryo keza kugira ngo nabo du, eh, dufashanye mu gutraka abakrimineri akenshi bakunda ko binyegeje muri este di kongo iri shyirahamwe rihuza aba bakuru b'ipolisi ryatangiwe na uganda kenya hamwe na tanzania ariko hakaba rimaze kwaguka ubu hakaba harimo ibihugu nk'u rwanda uburundi sudani y'epfo jibuti n'ahandi ariko muri iyi nama hari hatumiwe n'ibihugu bigize amashyirahamwe ameze nk'iri yo mu bihugu byo mu burengerazuba hamwe n'amajyaruguru ya afurika kandi hari harimo n'intumwa z'igipolisi cy'isi yose icy'umuryango nyafurika hamwe n'intumwa z'izindi nzego zishinzwe umutekano ignatius bahizi ijwi ry'amerika kampala tuve kampala tuje mu rwanda kubera uruzuba rwabaye rwinshi mu karere k'ubuseruko rukavuna inkokora abarimyi abo mu murenge wa ririma mu karere ka bugesera bari baragize umuco wo kutongera kurima mu gihe bikwiye kuri uyu wa kane ubuyobozi bw'uwo murenge bwifatanyije n'abashinzwe umutekano bwazindukiye mu gikorwa cyo gufasha abanyagihugu kumva ko bategerezwa kurima imirima yabo kugira bagwanye inzara inkuru ya mugenzi wacu eric bagiriwe ubusa abaturage bacu bari bamaze iminsi barishyizemo ko iyi sizoni ya a itajya yera kuko babishyize mu muco wabo bakunda guhinga sizoni imwe ya b noneho twebwe twafashe ingamba y'uko tuza guhinga ahangaha kubereka y'uko bishoboka y'uko iyi sizoni ihinze nayo yakwera kuko n'abasanzwe bayihinga bake bayihinga bareza ni uburyo kugira ngo tubakuremo iyo myumvire turi mu masambu ya ririma mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda bwana francois hakizimana umuyobozi w'umurenge wa ririma ushinzwe ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi arereka ijwi rya amerika amasambu ubutegetsi bwafashe umwanzuro wo gufasha abaturage kuyahinga mu gihembwe cy'ihinga a mu mugambi wo kurwanya inzara ni igikorwa cyatangijwe n'ubuyobozi bw'umurenge ku bufatanye n'ingabo zibarizwa muri ako gace igipolisi n'abandi bose bashinzwe umutekano kubera uruzuba rwakunze kwibasira akarere k'iburasirazuba bw'u rwanda bubarizwamo bugesera bamwe bagahinga mu bihe nk'ibi ntibasarure ubutegetsi buvuga ko byahindutse umuco kugeza ubwo amasambu yabo bayaraza batinya ko bashobora guhinga bihinga bukavuga ko abahinzi bakwiriye guhindura imyumvire abahinzi nabo bakunze gukorwa mu nkokora n'uruzuba mu bihe bitandukanye muri ibi bihe hamaze iminsi hagwa akavura bashishikariye guhinga kandi bafite ibyizere ndagira ngo mpinge ejo bundi nzabe ndi kurya nanjye ku kigori nagiye kugihaha nuko ubundi kuki mutajyaga muhinga
nyine urabona akarere k'ubugesera kakomeje kugarizwa n'izuba twahinga nk'uko nguko nko mu kwa kangaho imvura ikaba irahagaze ubwo rero byabayeho noneho kugira ngo ducike intege tukumva ko kubihinga ntacyo bibuza ahubwo tukaba ubuyobozi bw'umurenge wa ririma buvuga ko igihe cyose bizashoboka buzakomeza gahunda yo kurwanya inzara bufasha abaturage mu guhindura imyumvire bwana gasupari gasirabo ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa ririma mu karere ka bugesera umugambi wo kurwanya inzara uhoraho ntabwo ari gahunda igomba guhagarara igihe umuturage ashonje nta kintu uba ukora utamufashije kugira ngo abone icyo asarura arye ahage asagurire n'amasoko icyo tubivugira rero urumva niba hari abari bafite umuco wo kumva ngo umuhindo ntiwera umuntu aramutse adahinze umuhindo agacungira ku byo yejeje mu kwezi kwa gatandatu urumva yuko yajya kugeza mu kwezi kwa mbere afite ikibazo akongera agahinga akazategereza ukwezi kwa gatandatu ibyo byaba ari ikibazo gikomeye cyane ngira ngo iyo umusaruro ubonetse abantu bose baranyurwa bakanezerwa nta terambere irindi ryabaho umusaruro utagaragara ngo uzamuke hari igihe cyo guta hari ubutaka nk'ubu bugomba guhingwa ntibwihutishwe ngo buhingwe urumva icyo ngicyo ntacyo abantu baba bakora bwana hakizimana ushinzwe ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi muri ririma akagira icyo asaba abaturage muri iki gihembwe cy'ihinga a cyangwa se umuhindo umuturage uri hano ufite umurima icyo tumusaba ni uko ajya mu murima we akawuhinga akawutera kuko nta kuvanga imvura ntizagwa akenshi tubakangurira gukoresha amafumbire no gukoresha imbuto z'indobanure kuko nibyo bituma umusaruro ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe mu rwanda giherutse gutangaza ko muri rusange imvura iri mu kirere ihagije ku buryo nta mpungenge ku banyarwanda benshi muri bo batunzwe n'ibikorwa by'ubuhinzi kuri iyi nshuro biteganijwe ko muri iki gihembwe cy'ihinga cy'umuhindo iririma bazahinga amahegitari abarirwa muri magana atatu mirongo itanu batahingaga ubutegetsi bukavuga ko bufatanyije n'abaturage buzahinga igihingwa cy'ibigori ku buryo igihe ikirere cyaramuka kigenze neza byazafasha mu kugoboka abaturage aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika turabashimiye turashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ibyuma n'abadufashije kwegeranya bino biganiro tubashikirije kuri mikoro mwari kumwe na oriyani itanga ishaka i washington dc ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mwakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.